iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na aloyizi bigirimana ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ndwara ya kanseri ariko cyane cyane mu bana mbere yaho ariko ni amakuru avunaguye ku burundi murayagezwaho na mugenzi wanjye aloyizi bigirimana
turakoze hejeniya mu burundi kuri uyu munsi wa gatatu niho hitezwe umuhuza mu biganiro by'abarundi benjamin william mukapa aho yitezwe n'abategetsi bo mu Burundi mu byo ahava akora cyane muri bijyanye n'urwo rugendo rwiwe tubibaze umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika eroge wiri kanezi bujumbura kuva kuri uyu wa gatatu gushika ku wa gatanu w'iyindwi benjamin william mukapa azobonana n'imigwi n'abategetsi batandukanye muri bo harimo umukuru w'igihugu pierre nkurunziza abaserukira ibihugu vyabo mu burundi amashirahamwe yigenga ayaserukira urwaruka n'abakenyezi imigambwe yemewe n'amategeko hamwe n'amadini n'amashengero bitekanijwe ko kandi mukapa azoja mu ntara imwe mu gihugu hagati aho azoja kuraba ingene umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro sende ukora umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa ndenzako amenyesha ko leta yifuza ko mukapa agondoza abanyepolitike bahunze gutahuka bakitegurira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni uko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwenegihugu ahashize atawumuvuguruza ikindi tumwiteze ko ni uko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira abahemukiye igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga leta ari ifise uruhara nyamukuru kugira ngo ibiganiro bishike ku muturama zeno nimubona umukuru w'umugambwe parene imbogora burundi icyo tusaba leta ni uko yokwemera ibiganiro ntigire ubwoba nta bwoba bw'ibiganiro ibiganiro bivamwo vyiza ntibivamwo bibi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze loje mu bujumbura kandi umuriro wadutse kuri uyu munsi wa gatatu wahitanye ibintu bitari bike mu mpeshamakuru y'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka yishikiye igihe iryo bara ryaba aho byabereye tumwumviriza uwo muriro wadutse nk'igihe cy'isaha imwe n'igice zo mu gitondo kuri uno wa gatatu muri utwo tuzu tw'idandarizo turi ku ibarabara aveni du marishe ni hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura bamwe mu bari hafi yaho igihe uwo muriro waduka bavuga ko batamenye icyo bavuye ko mu minota mikeyi bya biduga bizinya byari bihashitse bitangura kuzinya ariko utuzu tune kuri dutandatu twahiye turatokombera harimo tubiri twahora tudandarizwamo imiti farumasi mu gifaransa nta kidandazwa na kimwe cyarokotse mu gihe abahadandariza bavuze ko batazi icuwo muriro wadutse wavuye ko Pierre Nkurikiye akeka ko iryo sanganya ryoba ryaturutse ku muyaga nkuba wa Regidezo biboneka rero yuko umucanwa watanguriye mu kazu kamwe muri utu eh, kandi no bagakoreramo ntibari bwashike ngo bakugurure eh, biboneka yuko ushobora kuba ari umucanwa wavuye kuri eh, ku bintu vy'insinga z'amatara vy'imbere uwavugira igipolisi cy'u Burundi yaboneyeho akaryo ko gutera kamo abadandaza bose kwibangikanya ibikoresho byo kuzimya igihe cyose hadutse umuriro extincteur mu gifaransa agaciro k'ivyo bidandazwa byahuye n'umuriro kuri uno wa gatatu ntikamenyekanye kiretse uwadandaza imiti yahiye yavuze ko yari ifise agaciro k'imiliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'amarundi ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu aloyizi bigirimana evariste nziko banyankana eroge wirika neza batugejejeho amwe mu makuru avugwa ku burundi ayo makuru turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye mu kanya ubu noneho ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari mbivuze mu kanya ni ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu nk'uko mubimenyerero buri wa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku ndwara ya kanseri ariko cyane cyane mu bana kimwe no ku zindi ndwara ishami rya oni ryita ku buzima wms ryashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri buri mwaka isi yose izirikana iyo ndwara ya kanseri ibi rero bihaha amahirwe umuryango mpuzamahanga yo gusubiza amaso inyuma hakarebwa uburyo izi ndwara zakwirindwa muri gahunda ya bibiri na mirongo itatu ku iterambere rirambye hagamijwe ubuzima buzira umuze ku bantu bo mu byiciro byose by'imyaka y'ubuzima kugira ngo intego igerweho hari urugamba rwo kugabanya impfu zitwara abantu bakiri bato bazira indwara zitandura harimo na kanseri intego rero ni ukugabanya izo ndwara ho kimwe cya gatatu bitarenze umwaka wa bibiri na mirongo itatu za guverinoma n'imiryango itegamiye kuri leta hamwe n'impirimbanyi zose zahagurukiye kurwanya kanseri bose rero bagomba gukorera hamwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ku isi hose abantu miliyoni cumi n'enye n'igice kimwe babonetseho indwara ya kanseri bwa mbere miliyoni umunani n'ibice bibiri bapfuye bazira iyo ndwara iyi ndwara rero ni indwara itagira aho ibabarira yaba umukuru cyangwa se umuto hashobora kuyirwara uyu munsi nifuje ko twibanda kuri kanseri mu bana bato nabatumire rero umuganga w'abana dr cyprien shyirambere wo mu ivuriro rya butaro mu majyaruguru y'u rwanda niwe ushinzwe gahunda yo kuvura indwara ya kanseri mu kanya rero arabafasha gusobanukirwa mube hafi ya radiyo yanyu kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byinshi bishoboka muri iyi gahunda y'isaha imwe dufite n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu dr cyprien shyirambere mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ye mu gutangira nagira ngo muri make muduhe nk'ishusho muduhe isura ku ndwara ya kanseri uko yaba yifashe cyane cyane mu bana bakiri bato nk'uko nifuje ko ari byo twakwibandaho uyu munsi ariko ubwo n'abakunzi b'ijwi ry'amerika baraza kubabaza bimwe mu bibazo baz- bafite none indwara ya kanseri yifashe gute mu bana nk'aho mu rwanda
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko mwatangiye mubivuga indwara ya kanseri ni icyorezo gikomeye ku isi ndetse kikaba kireba n'abana abana rero kimwe n'abantu bakuru nabo bashobora gufatwa n'indwara ya kanseri Eh, mu rwanda naho icyo kibazo kirahari Eh, ku buryo mfashe nk'urugero nko nko mu ivuriro ryacu rya butaro kuva twatangira kuvura indwara ya kanseri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri tumaze kwakira abana basaga magana atanu abo bana baza batugana bat- baturutse mu yandi mavuriro atandukanye mu rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi mu burundi na congo ndetse tujya twakira n'abarwayi ba- n'abarwayi baturutse mu bindi bihugu nka sierra leone ndetse na somaliland indwara duku- indwara za kanseri z'abana dukunze guhura nazo hano mu ivuriro ryacu ni kanseri y'amaraso ariyo bakunda kwita mu rurimi rw'igifaransa taresemi hakaba indwara ya kanseri ifatira mu mpyiko ariyo bita niforoblasitome Eh, ab- a- kanseri rero yibasira abana bose bahe- u- imya- umwana wese imyaka yaba afite wese ashobora kwandura kanseri Eh, nta ishobora gufata umwana iti- ititaye ku ku cyiciro cy'ubukungu abarizwamo aba ari abakire ari abakene ititaye ku byo arya cyangwa ku wamubyaye cyangwa se kuhakomoka Eh, kugeza ubu ngubu tukaba tutaramenya igi- igitera amakanseri y'abana
n'umwana muto uri ku ibere ashobora kurwara kanseri rero
Eh, kubera ko ubu ngubu tumaze kubona n'abana baba- bafite umwaka umwe gusa
Ya- mu bantu rero batwandikiye mu kanya kuri facebook hari uwo- uwitwa nibaruta neva evariste ugize ati nashaka mumbarize niba eh, kanseri ifite urukingo
kugeza ubu ngubu kuko turi kwibanda kuri kanseri z'abana kugeza ubu ngubu kanseri z'abana nta rukingo zigira kuko kubera ko ukingira ikinuzi kandi ntabwo turamenya igitera kanseri z'abana ariko wenda kuko abajije ibijyanye n'urukingo twamubwira urugero nka kanseri y'inkondo y'umura ah, hamaze kumenyekana ko hari hari virusi iyitera yitwa yomani papiroma vayirasi noneho iyo dukingiye abakobwa bakiri ingimbi tukabakingira i- i- urukingo rubarinda izo virusi ni ukuvuga ngo tuba tubatandukanyije no kuzarwara ya- ya- ya ndwara ya kanseri urundi rugero ni nka kanseri y'umwijima nabwo ubushakashatsi bwagaragaje ko igice kinini cy'izo kanseri z'umwijima ziterwa mm, na virusi ya hepatite nabwo iyo dukingiye hepatite b nabwo tuba tugabanyije umuntu eh, ibyago byo kuzarwara ka kanseri y'umwijima ni muri urwo rwego twavuga kanseri ikingirwa ariko nta rukingo rwa kanseri ahubwo dukingira virusi tuzi ko zitera kanseri ariko mu bijyanye n'abana ho ntabwo turamenya virusi n'imwe cyangwa ikibitera ku buryo twagikingira Mm. none iravurwa igakira
Eh, kanseri z'abana zifite amahirwe cyane kurusha iz'abakuru yo gukira ku buryo ubu ngubu mu bihugu byateye imbere nk'i burayi cyangwa muri amerika ubu ah, abo- mu- mu bana icumi barwaye kanseri icyenda bari- bashobora gukira umwe wenyine akaba arorekera urumva ko ndagira ngo mbahe ishusho y'uburyo kanseri zivurwa ko rwose amahirwe yo yo gukira mu bihugu byateye imbere amaze kugera kuri mirongo icyenda ku ku ijana mu bihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere naho ayo mahirwe arahari ariko aracyari hasi navuga nko ku gipimo cya mirongo itatu ku ku ijana kubera cyane cyane ko abarwayi batugana baza bakererewe uburwayi bwarabarenze ndetse n'ubushobozi bwo kubavura bukaba butarakomera cyane kubera abaganga bakiri bakeya n'imiti itaraboneka neza Mm. uwitwa augustin bazire ndayisaba eh, agira ati mumbarize iyo mpuguke ati mbega abana bandura kanseri gute ubwo rero ndumva bishobora kuba biterwa n'icyayiteye ariko mwamubwira muri makeya
tumushubije mu magambo makeya twamubwira ko kanseri z'abana zitandura ntabwo zandura iki ni cyo gisubizo cya mbere twamuha kubera ko kwandura ni ukuvuga ngo ngewe u- u- umwana urwaye kanseri cyangwa umubyeyi wenda urwaye kanseri ashobora kuyanduza umwana mu mashereka cyangwa mu maraso ntabwo ari byo ntabwo kanseri yandura Mhm. cyangwa se ashobora kuba yashaka kuvuga ati Kanseri z'abana iterwa ntabwo yandura, n'iki ni ikintu cya mbere twamubwira Mm.
Mm.
hanyuma mu byerekeranye n'ikiyitera
icyitera nakajya mbisobanura ko ntabwo tu- tu- turakimenya turamenya ikintu gitera amakanseri y'abana izo ari zo zose yaba kanseri y'amaraso yaba kanseri yo mu mpyiko yaba kanseri yo mu magufwa tujya kubona tukabona umwana arayirwanya nta kintu wavuga ngo ubwire umubyeyi ngo uzirinde gukora iki n'iki kugira ngo umwana wawe atarwara kanseri icyo twamukangurira ni uko igihe abonye ibimenyetso akeka ko ari ibya kanseri yakwihutira kujyana umwana kwa muganga hakiri kare kubera ko twabonye ko amahirwe yo kuyivura igakira arahari kandi ni menshi cyane kandi uko uje uko uzanye umwana kwa muganga hakiri kare niko ayo mahirwe yo gukira nayo aba ari menshi ye Ah, niyikiza jeremy nawe aratwandikiye avuga ati ese umurwayi wa kanseri hari ibintu byihariye asabwa kuba yakwirinda kugira ngo yongerere iminsi yo kubaho ati ni ibiki se agomba kwitaho cyane cyane kurusha ibindi nagira ngo nawe mumusubize
Mm, ara- arakoze cyane umurwayi wa kanseri eh, ikintu cya mbere agomba ku- tugomba kumubwira ni uko umurwayi wa kanseri ni umurwayi uba ufite ubuzima bworoshye cyangwa se mu gifaransa navuga ubuzima buri furagire kubera ko ah, aba- abasirikare umubiri we uba unaniwe abasirikare baba ari bakeya ni ukuvuga ngo yirinda ku yirinda kujya mu bintu byamwanduza ni ukuvuga ngo niba ukwirinda nko kujya nk'ahantu hateraniye abantu benshi akirinda ku- kurya ibintu byanduye donc aki- agakora isuku cyane agakora isuku cyane kandi akihutira gukurikiza inama muganga yamu- yamugiriye niba muganga yari yarakubwiye ati nugira umuriro uhite ujya kwa muganga ugahita ujyayo niba muganga yarakubwiye ati ugomba kunywa amazi ahagije ukayanywa ariko cyane cyane ugakurikiza gufata niba muganga yarakwandikiye imiti ukayifatira igihe ndetse na za ndevu zo kwa muganga ukazikurikiza Mhm. Ye.
Mm.
twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga kuri kanseri z'abana impuguke turi kumwe uyu munsi dr cyprien shyirambere akora mu bitaro bya butaro mu majyaruguru y'u rwanda Ah, uwitwa eri Ndayi- ndacyayisaba ati benshi bicwa ni- n'izo ndwara batara- bataramenya izo ari zo ati muganga natubwire icyo twa- twoyimenyera ko ni ukuvuga umuntu yamenya ate ko afite indwara ya kanseri
murakoze cyane ndaza ndongera nibande kuri kanseri z'abana cyane kuko arizo turimo kuganiraho umwa- umwana ufite uburwayi bwa kanseri wamubwirwa n'iki Ndavuga- ndavuga mu bimenyetso bimwe na bimwe byagaragaza Eh, ashobora gutakaza ibiro byinshi kandi ubona bidasobanutse ukabona nta mpamvu yindi igaragara umwana ari gutakaza ibiro cyane umwana ashobora kugira imiriro myinshi umuriro mwinshi udashira bamujyana kwa muganga bakamupimamo za ndwara zisanzwe bakazibura Eh, ndetse umwana ashobora kujya abira ibyuya cyane nijoro Eh, ashobora kubyimba akabyimba mu nda kuko akabona arabyimbye mu nda hajemo nk'ikibyimba cyangwa se akabyimba ahandi hantu nko mu ama- inturugunyo aho ziri hose zikabyimba Eh, hazamo ku- ku- kubura amaraso kubura amaraso umwana ukajya kubona ukabona umwana abaye abaye umweru cyangwa se akava amaraso ahantu hatandukanye mu mazuru mu ka- mu kanwa Eh, ibyo ni byo bimenyetso bikunze kugaragara cyane ku bana bafite amakanseri ariko bitewe n'aho yafatiye hari n'ibindi bimenyetso nko kuba wabona nko mu maso umurisho ry'umwana hajemo akantu k'umweru kakataye gasanzwemo Ah, kanseri niba ifatiye mu mutwe umwana ashobora kugira ikibazo cyo kwikubita hasi aribyo bita gomviriziyo mu rurimi rw'i- rw'igifaransa cyangwa se akajya akajya atakaza ubwenge ibyo ni byo bimenyetso navuga rusange ariko hari n'ibindi bimenyetso bitewe n'aho kanseri yafatiye kubera ko hano tu- turababwira ko kanseri ishobora gufatira ku ngingo zose z'umubiri Mm. Ye, ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro giha ijambo abakurikira radiyo ijwi ry'amerika abakunzi b'ijwi ry'amerika haba kuri facebook cyangwa se no kuri telefone nagira ngo dutangire twakire abari ku murongo wa telefone ngo uhereho ndagije imana ndagije imana ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ego mwe murakoze kumpa akanya kugira mbaze ibibazo iyo mpuguke mu by'amagara y'abantu ego mvuge yashikirize yuko hariho iyo kanseri iva ku bi- ku- yo mu maraso kanseri yo mu maraso ariko aravuga ngo umwana ni kuva ku myaka ingahe gushyika ku myaka ingahe ko hari aho bavuga ngo ngo washara umwana ariko aravuga ngo umwana natubwire urugero uwo mu- igihe- paraje uwo mwana yaba- urugero we a- avuga ngo abayo bakiri umwana egome hashaka umubaza none iyo ndwara ntishobora kuba urabona muri afurika ko abavyeyi ibigora byabaye byinshi nta kuntu bishobora ku- kuva ku muvyeyi we yamwibajije yamutwaye mu mbanya aka- akayikura mu maraso ya nyina yo mu akimi akimi- akimibungenze egome ndamubaza none egome yavuze ko iyo ndwara ari indwara umuntu ashobora kuyigendana umwanya munini cyangwa akayijyana umwanya munini rero ndashaka kuba wewe ko avuga yuko iyo ndwara mm, mm, yo mu maraso i- i- ifite ibimenyetso ibimenyetso kanaka nta bimenyetso ibyo bimenyetso nibyo biguma indani cyangwa nta bimenyetso biseriyeri bishobora kubibonekeza cyangwa naho iyo iyo ndwara mu maraso ntituma umwana ah, yo- yo- yoroha gukura neza akagira nk'amagara mabi nubwo wiyafiteho byinshi akaba akora gutakaza ibiro nta kuntu iyo ndwara ifite umwana ko atazi azi imbere mu mu- mu magara yiwe ego me- ndashaka kumubaza ikindi kibazo ko iyo avuga iyo ndwara ko umusirare wone ba- ba- nabo nyene bakunda kumwitura be n'amarundi ntako iyo ndwara yari yangamiye cyane abantu bo muri afurika canke bo ngaha mu biyaga bi- mu biyaga bigari Nkamu- nkamugira inama ndamubaza nawe nyene yo- yo- yobogerageza nk'uko yishinze nawe nyene afise ubumenyi muri ubwo bu- magara y'abantu akaraba ukuntu yo- boraba ukuntu borondera urwo rushanzo canke akaba akagerageza kubaza no hanze kuko harya harya amazi masabano ego me nawe nivyo mugari karaba yobaza no hanze akabaza akabaza kuko harya mu gumiye mu nzu yaza ko ariho umubiri wacu munini ariko utereye amaso hanze yo yovoma n'ibindi vyinshi ku- ku- kuyo ndwara y'intuseye kuyo ndwara ya kanseri ego murabona turiko urabona abantu bava mu barwaye kanseri cane cane kwa- benshi bamenyereye ka kanseri y'abantu baba- bakuze iyo abana nta n'ubwoza ngaha mu burundi ukabaza ati kanseri y'abana ngira ni bake bakubwira ko iyo ndwara ibaho bokubwira bo bazi zirya z'abantu bakuze nayo nyene ngo ngaha mu burundi yoza buhagaze agahimya agahimiriza abantu ko akabereka yuko iyo ndwara n'umubanyi bahawe kuko umuntu ashobora kugendana kugira hano iyo ndwara yigendana wumva nta- ntabimenye ntabimenye nashaka kubaza wewe hari ukuntu avuga ati iyo ndwara urabona we avuga ngo iva mu maraso avuga ati nta nta kintu avuga ati kitera cyangwa kigirane nawe nyine barakwiye kuraba ba- baka- bakaraba ishobora cyitera kuko uriko araba indwara irashobora kuyadugiza uko nyene ikaza ku buryo iri- no kumarabana ikamara abantu ku buryo rero usanga yishe abantu kubera batayizi batazi sentome yayo ugasanga iramaze n'abantu rero nkaba namushimiye kuko nawe nyene ishizeho yakizobereyemwo ashaka kubaza none iyo ndwara avuga yuko iyo kanseri ishobora gufatira mu ntutseye mu maraso canke mu- mu ntutseye nta bindi bi- nta bindi bice ishobora gufatiramo kugira ngo itere yonona ubuzima bw'abana yavutse yego nkaba ndamushimiye cyane ko ni umuntu ndumva yuko yazobereye mu bintu by'intutseye byo- byo muri- byo muri
Ye.
hanamushimiye cyane abinyishuriye ko ibibazo kurembana mu matitero urakoze Ur- urakoze cyane.
Mukomeze kijyambere.
Ye, urakoze cyane ndagije imana kuri ibi bibazo byawe nk'uko muganga yari yabivuze iyi ndwara ya kanseri cyane cyane mu bana ho niyo turimo kwibandaho yavuze ko ifata mu bice bitandukanye by'umubiri ariko hari ibibazo umubajije bishobora gufasha benshi cyane nagira ngo mbanze muhe umwanya mbere y'uko twakira undi eh, umukunzi w'ijwi rya amerika abanza gusubize muganga cyprien eh, mwumvishe ibibazo bya ndagije imana abaza abana bafatwa na kanseri ari bari mu kigero cy'iyo umuntu avuze ngo umwana akibaza niba nta umubyeyi adashobora kuyanduza umwana mu maraso amutwite eh, ibyo yavuze umubyeyi yibungenze hanyuma akabaza niba n'ibimenyetso bigaragara inyuma cyangwa se niba biguma mu maraso imbere nko dufashe nka kanseri yo mu maraso Eh, ibindi ni ibijyana no ku- kwihugura kw'abaganga eh, icyo umuntu yamubwira ni uko ubushakashatsi bukomeje gukorwa reka mbaho umwanya mu musubize
yewe murakoze cyane twashimira ndagije imana ku bibazo byiza atugejejeho Ah, twebwe uwo twita umwana muri pediyatiri ni umwana kuva akivuka kugeza agejeje imyaka cumi n'itanu Ah, abo bana rero bose nk'uko nabivuze bashobora gufatwa n'izo kanseri ndetse n'iyo kanseri y'amaraso umwana kuva afite umwaka umwe kugeza afite iyo myaka cumi n'itanu aba ashobora kurwara ubwo burwayi bwa kanseri ariko dufashe nka muwayene mbajije uti ni muwayene y'abana abana barwara kanseri ku yihe myaka wafata nka muwayene y'imyaka itandatu yabajije ati ese eh, kanseri y'amaraso umu- umu- mama ashobora kuyanduza umwana atwite iki nagisobanuye ntabwo bishoboka ntabwo kanseri umubyeyi ashobora kuyanduza umwana atwite Ah, yabajije ati ese ibimenyetso bya kanseri bigenda imbere cyangwa bishobora kugaragara inyuma Ah, bitangirira imbere bitangirira imbere ariko bidatinze cyane bigahita bigaragarira inyuma nabivuze ibimenyetso umuntu abona n'amaso ni uko ah, umwana ashobora kubura amaraso cyane ukabona umwana yahindutse umweru ndetse ashobora kuva amaraso mu mazuru biri bidasanzwe eh, cyangwa mu kanwa yafata nk'uburoso arimo iborosa agahita ava amaraso menshi akanga gu- akanga gu- akanga guhagarara umwana ashobora kuba- kuba- kubabara cyane mu ngingo mu ngingo zitandukanye akababara ashobora kugira umuriro mwinshi umuriro udasobanutse agatakaza ibiro cyane ibyo byose ni ibimenyetso umwana ufite kanseri y'amaraso yagaragaza hano icyo navuga ni uko eh, ibimenyetso by'abana bigaragara vuba cyane cyane ko umwana aba atanihangana niyo arwaye arababara akarira umubyeyi agahita abibona akamujyana kwa muganga akaba ariyo mpamvu ndetse na kanseri zabo zishobora kuba zikira ku bukungu bwo kuvuga ngo igaragara vuba bitaratinda Mhm. Ye.
ndumva Ahari- ndumva ari byo bisobanuro Eh, hari ako twamuha yari mu abajije mpaka kandi zose.
ngo eh, ntibishobora kuba byabuza nk'umwana gu- gukura
Ah, birumvikana birumvikana ko umwana urwaye ata- adakura neza kubera ko iyo arwaye nyine nta n'ubwo arya neza ndetse na hari sisiteme nyinshi z'umubiri we ziba zidakora neza hano turamubwira ko uretse no kudakora neza iyo ativuje no gupfa bibi- bibi- bibizamo ariko iyo yivuje vuba iki kibazo tukakibona hakiri kare tukamuvura Ah, iyo iyo kanseri ye ikize umwana aba ashobora gukura nk'abandi akajya mu ishuri akiga akaba azaba umwana wakura akamera nk'abandi bose Mhm.
ariko iyo ativuje nyine murabyumva namwe eh, agira ibibazo ibibazo byinshi cyane birimo no kudakura ariko ndetse iyi kanseri y'amaraso yo utayivuje ira- iragutwara ubuzima Mm. yereka noneho twakire eh, uriya ndagije imana yari yabaje n'ikindi kibazo kijyana n'uko iyi, eh, kanseri ishobora kuba yak- yi- yakwibasira abantu bo muri afurika cyangwa se mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari mbere yaho nagira ngo ubwo turaza kubigarukaho mu kanya ariko nagira ngo twakire na emmanuel ku murongo wa telefone nawe abanze abaze ikibazo cye emmanuel uranyumva
yego ndumva cyane Ye, ikibazo cyawe
Eh, ahanini ibibazo nari mfite ari ibyo uwa mbere yari afise Mhm.
hanyuma mugabo nagomba nterere mu kanya gatoya Mm.
Eh, numvise iyo ndwara ahubwo basaza ari indwara ikomeye cyane mugabo sinumvise itandukaniro igituma bayita ngo indwara ngo kanseri y'abana cyane iri itandukaniro rya kanseri y'abakuze hanyuma numvise yuko umengo irafitanye isano na hepatite b mu bisanzwe hepatite b igihe hari igihe nigeze kurwaza umuntu ayirwaye barateba kuyitora bivangira ngo nuko ibimenyetso byayo biba byaje bitevye hanyuma rero bamaze kuyitora kwa muganga ariko bacu batubwira yuko aha mu burundi ata muti wayo uriho wowe uri mu buganda mugari kubera tutari dufite muwaye zo kuja mu buganda twaciye tugerageza kuyaranja mu miti kama y'igi- y'uburundi ngaha nyene mu bintu vyerekeye ibitutu kandi umurwayi yarakize Eh, nuko tuzasubira kwa muganga ngo turabe gusa aho bigeze ariko ko yari ameze yahavuye akira ubu arashobora gukora n'ibikorwa binini binini rero agomba kubaza muri ubu bushakashatsi urumva ko abazungu bataratora um, umuti uvura iyo ndwara rega none baragerageje mu miti kama naho bakaraba yuko kumbure ah, ata muti woba uhari wo kuyivura ikindi nacyo rero iyo ndwara irakomeye rwose numva umenga abahinga boja hamwe bakayivura hanyuma ikindi nari mfise ni uko u- bavuze ngo umwana ariko ushobora gutahura mbega wari umwana aba adashobora kuvuga kugeza aho umubyeyi asamaye iyo ndwara ishobora kuba niniya hanyuma akaza rero tuva uwo mwana yasinzikaye cyane cyane n'indwara igwara abana bageze ku rugero bashobora kubivuga ahanini ni ivyo murakoze cyane Ye urakoze Emmanuel abana yavuze n'abana ko ari abatoya n'umwana ufite umwaka utari wabasha no kwivugira ashobora kuyirwara Ah, yatubwiraga rero ko abana bakunze kubona abenshi ari hag- mu- bafashe ikigereranyo ari nk'imyaka itandatu ariko ko uwo bita umwana ari umwana kuva avuka kugeza ku myaka cumi n'itanu Ah, nagira ngo tubanze twakire na victoire mbere y'uko nk'umwanya muganga akabasubiza victoire uranyumva
ndabumva neza bukeniya ye ikibazo cyawe Hello?
ye turakumva
yego kandi ndashaka ndamubaze yavuze ko ari indwara idashobora adashobora kwandikishijwe n'umukozi wicaye mu hasi amashyamba ndamubaze yoba hari baradiyeri ziteri kugira ngo ishobora kuba yogenda imufata iturutse ku yindi miryango yaba ari akagiye aturukamo kandi nako nashaka ndamubaze ko ndumva ibyinshi bagiye bazi nanjye nari mfite ndashaka ndamubaze uwo mwana ashobora kwandura iyo ndwara ashobora kuyigendana igihe kingana gute kugira ngo ibe yomwuka cyane se ayikwana gutyo nyine bikamubyaza ikazomucaca igihe kirekire
yewe urakoze kuri ibi bibazo byawe reka tu- ubwo Eh, murakoze namwe.
Eh, reka duhe umwanya muganga noneho ubwo ngubwo abasubize dr cyprien mwa- mwumvise manuel na victoire ndumva mwahita mubasubiza mbere y'uko twakira abandi
Mm, murakoze cyane Eh, hari yabajije ikibazo ati mwakomeje kuvuga ngo kanseri z'abana ese zitandukaniye he na kanseri z'abantu bakuru hano icyo navuga aho kanseri z'abana zitandukaniye n'iz'abantu bakuru ni uko zifite amahirwe menshi yo gukira hano twabonye ko mu nko mu bihugu byateye imbere mu bana icumi barwaye kanseri icyenda baba bashobora gukira Eh, aya mahirwe ntabwo ariko angana muri kanseri z'abantu bakuru kuko ngira ngo igipimo kikiri hasi ubwo rero nicyo nav- ni- niyo niyo diferanse nicyo gitandukanyirizo nabona ikindi ni imyaka nyine ni ukuvuga ngo umwana ni mu- ni mutoya undi ni- ni umuntu mukuru ariko itandukanyirizo rihari rinini ni uko kanseri z'abana zifite amahirwe menshi yo gukira Yatu- yatubwiye ku kijyanye na hepatite b atubwira umurwayi we wayirwaye Mm, kamuha imiti bakambwira y'ikirundi ko nta miti bakambwira ko mu burundi nta miti ihari Eh, hano yabuze ati se iyo ndwara ko itarabonerwa umuti ariko hano namubwira ko imiti ya hepatite b irahari irahari haba no mu rwanda irahari ndakeka ndetse n'ubu no mu burundi yaba imaze kuhagera ariko hano icyo namukangurira ni uko baravuga mu kinyarwanda ngira no mu kirundi ko ni byiza kwirinda kurusha ku- kwivuza twamukangurira ko ari we ari n'undi muntu yaba azi ko yamukangurira kuba yakwipimisha iyi ndwara ya hepatite b hakiri kare basanga atayirwaye bakamukingira aho kuzarindira ko azarwara kugira ngo ajye gufata imiti ariko niyo yabasanga niyo yabasanga arwaye ashobora gufata imiti noneho bikamugabanyiriza bya byago byo kuzarwa by'uko iyi hepatite b yazamutera ya kanseri y'umwijima twavuze Eh, yavuze ati se umwana utavuga ati urumva ati biragorana ariko umwana ntabwo aba avuga ariko uburwayi bwe buravuga uburwayi bwe buravuga twe icyo tumusaba ni uko igihe cyose afite umwana utameze neza akeka ko afite kanseri yakwihutira kumujyana ku ivuriro rimwegereye ubu tugenda duhugura abaganga hirya no hino ku bijyanye no kumenya ibimenyetso bya kanseri z'abana hakiri kare ndetse tunabasobanurira aho icyo yamukorera igihe agishoboye n'iyo atagishoboye ibitaro yamwoherezamo biri hafi ye kugira ngo tubashe ku- kumu- kumufasha victoire yabajije ati se kanseri z'abana zaba ziriye gutera kuvuga ngo
mu kiryango bishobora guhe- bishobora kuba uruhererekane mu miryango umwe akayihereza undi Mhm.
kugeza ubu kanseri z'abana ntabwo zirererite ariko hari kanseri nk'iz'abakuru eh, nka kanseri y'ibere iradufasha urugero iyo iyo ufite umuvandimwe cyangwa umubyeyi cyangwa umuntu w'umuryango wawe wi- warwaye kanseri y'ibere nawe ubu ibyago byo kwirwara biba biri hejuru ndetse hari n'uburyo u- uba ujya kwa muganga kugira ngo bagupime hakiri kare kubera ko ufite risike risike yawe iba iri hejuru kurusha undi muntu udafite umuntu w'umuryango we wayirwaye bakajya bagusuzuma hakiri kare kubera ko kanseri yo mu ibere murabizi ko iyo bayibonye hakiri kare bakayivura nayo ikira victoire yongera arabaza ati se eh, umwana ashobora kugendana kanseri igihe kingana gute atarapfa hano biterwa na kanseri iyo ari yo Eh, bishobora kum- hari ibishobora kuyimarana ibyumweru bikeya igahita ikumerera nabi ukaba wapfa cyangwa se amezi angahe ariko hano twamukangurira ko ntazarindire ku- kuyigendana kugira ngo imumere nabi ahubwo ko yakwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe
Yewe.
ndumva ibyo ari byo bibazo naba numvise hari ikindi naba ntasubije mwambwira ndumva bisobanutse neza ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga ku ndwara za kanseri cyane cyane mu bana turi kumwe na muganga cyprien shyirambere nagira ngo ku murongo wa telefone twakire noneho laurent uranyumva
yego ndakumva Eh, gabanya radiyo yawe Ijwi ry'Amerika.
yego yego murakoze cyane nitwa umugaragura burenenuye i kigali yego
mu gihe ariko mfite ikibazo mhm.
Eh, dogiteri wacu rwose aravuga neza kandi ara- arasuzuma ariko aradusuzumira aho turyamye Eh, njyewe ndafite ikibazo cy'uko Mm.
indwara yitwa isereri yaba ifitanye isano na kanseri icya kabiri ese ko kanseri ishobora gufata umwana akagira ibimenyetso kandi ibyo bimenyetso bikaba byihishe mu mwana twebwe abantu bakuru cyane cyane karivuge jyewe ngira isereri ishobora kunsanga aho ndyamye nzegereza nkagwa mu kintu cyitwa rovide nshobora kugira ubwoba iyo nambuka umuhanda nshobora no kumva mfite ubwoba simbizi niba ari byaba bifite isano na kanseri mwamfasha mukambwira Mhm. Ye- urakoze Eh, ariko rero cyane cyane Mhm.
iyo sereri ntabwo ari buri gihe hari igihe iza hari n'igihe irorera Mhm.
sinzi rero niba biterwa
Hari- iyo sereri niba yaba ifite isano na kanseri mwambwira mukambariza muhanga wacu Ye- u- uretse ko tutari buyitindeho cyane dushobora kuzayishakira umwanya tukaganira ku tugashaka umuganga akaturwana- akatuganira kuri iyo ndwara y'isereri ariko ubwo nagira ngo nkubaze Eh.
gatoya u- u- u- nkubaze gato i- i- hari ikintu ki- ubona ki- gishobora gutuma iza hari ibintu uba wakoze cyangwa se iza hagati mu munsi iza mu ijoro iza gihe ki
Eh, murakoze ijwi rya amerika ryewe iyanjye eh, kenshi izanwa n'umunaniro kenshi izanwa no kuba ndetse nakoze nakoresheje ubwonko cyane tuvuge nk'iyo nasomye ibitabo byinshi cyangwa se nakunze kuba ndi mu kazi kuko mfite ibintu nkora bifasha abaturage yewe ni perezida w'abunzi mu murenge hanyuma iyo nakoze ibintu byinshi cyane cyane bijyanye no gusoma no kwandika iraza ikindi iyo narya iyo nariye ntinze iraza ikindi iyo naryamye ntinze iraza ariko rero ntabwo igira gahunda hari igihe ishobora ushobora kumva isereri ije nkicara nkaguma hamwe hari n'igihe isereri ishobora gusanga ndyamye ikantungura nabwo ika ika erega kugwa isereri umuntu aryamye ahubwo se ko aricyo kibazo Ubi- sinzi niba mwambariza uwo muganga wacu akaba yamenya impamvu isereri ishobora gusanga umuntu aho aryamye ikamufata cyane cyane cyane mu guhindukira urabizi ko umuntu aryama agaramye akarambirwa guhindukira ujya iburyo cyangwa ujya ibumoso ukagwa mu kintu mu gifaransa bita rovide Mm.
bikamara nk'iminota itatu cyangwa ibiri murakoze Nge urakoze ubwo ibyo ari byo byose ni ukwegera n'umuganga u- u- ukuri hafi akagusuzuma akureba muri kumwe ariko ubwo uwo mu kanya ndamuha- ndamuha i- ijambo aze ku- kukugira inama y'icyo wakora Laurent. urakoze cyane kuri ibibazo byawe reka twakire na riberi riberi uranyumva murakoze namwe
riberi turi kumwe
ndakunda wumva umupfasoni yego yego Eh, ikibazo cyawe Eh, ndamukiza umu- ndamukiza umutumire hama nagomba kubaza hari igihe umuntu yumva afite imisonga ikarabya ari myinshi cyane mu gikiriza akagira n'uwundi musonga umurabya mu mu- mu- mu- hagati mu isigo ubwo ibyo ibyo ari ibimenyetso ko bikunda gushika rimwe rimwe nkumva bi- biranshikira
uratekereza ko byari ibimenyetso bya kanseri
Eh, nda- nda- ndagomba kuba- ku- kubaza kubura uwo muganga ari we azi ati ifata gutya Ah, u- ibyo byo byo nibyo bari bimenyetso ntarya ubwo mugikiriza ni ahagana hehe kugira ngo abashe gusobanukirwa neza ko amagambo amwe mu- dukoresha mu atari gituza mu gituza aha ye ahandi wavuze ni hehe
mu- mu isigo mu isigo haya mu mu iyungiro ry'itako hama nagomba kubaza ikindi tubwira ko mengo bamaze iminsi bavuga ngo hariho ukuntu kanseri ngo ifa ifatira mu- mu- mu ibere abadamu ngo hariho ibintu by'amasuki ngo bashyiramo ibintu by'imiti byoba ari byo cyangwa si byo
ni ubwo ndumva ama- amaherezo Eh, kuko tuzaganira no bimaze kuri iminsi kanseri cyane.
y'ibere ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa cyane ko hari abantu bagizi bagizi ba nabi ngo iyo zikorerwa ngo ba- babishyire hajya hatumberanye n'imoko
ni ubwa mbere mbyumvise Ye, reka- Allo?
tura- turakumva warangije ikibazo Murakoze cyane mupfasoni.
U- urakoze cyane Sinzi nawe mwakumvise.
liberi Eh, urakoze urakoze twakire na niyo ngabo niyo ngabo uranyumva
yego ndakumva Eh, ikibazo cyawe
Eh, je cyari ikibazo nari cyo nashaka kubaza umutumire alo ye turakumva
Eh, ikibazo nari cyo nashaka kubaza umutumire Mhm.
kuri icyo kibazo cya kanseri yerekeye abana Mm,
muranyumva turakumva ariko rero ese uri Allo?
ku uri ku ishuri ndumva abana basakuza cyane
alo ye turakumva baza ariko wigire hirya gatoya aho abana badasakuza cyane tubashe kumvikana
yego Eh, nashaka kubaza umuganga Mm, kuri iki kibazo cya kanseri yerekeye abana mm.
none nk'ababyeyi tuba tumureze nta bimenyetso dushobora kuba tubona bishobora kutwereka ati umwana wacu ararwaye iyo ndwara ya kanseri byibonekeza nko hanze ku mubiri Mm, yabivuze ariko
uyu yabivuze Mm, yabivuze birimo no kuba umu- umwa- umwana yahindura ibara akaba umweru kubera kubura amaraso hari ibibyi- Ah.
yigeze kuvuga ibibyimba hama eh, hama kuri rya kanseri nayo ku bantu bakuze tumva ngo kanseri yo mu mara
Mm, Se, hari ibimenyetso hari ibimenyetso umuntu yokumva ati kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kuba aribwa cyane mu nda cyangwa akagira izindi ngorane nyene ese vyoba biba- vyoba biterwa yoba ari nkiyo- kyoba ari kimenye- kyoba kiri mu kimenyetso cya kanseri nyene yo mu mara
arimo kuribwa mu ma- mu nda kuribwa mu nda munsi y'umukondo cyangwa ukama wumva mu nda nyene utameze neza Mhm.
byoba biri mu bimenyetso nyine byoba byerekana ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri cyangwa n'iyindi ngorane yo bafise Mhm. reka ubwo ndamuha umwanya rero ago- agusobanurire asho- ashobora kuba icyo kibazo n'abana bakigira ndibwira ko twu- tugomba gutinda cyane kuri iyi ngiyi ya kanseri y'abana hanyuma izindi ubwo tuzazivugaho m- mu kindi gihe ko kanseri ziri ubwoko bwinshi urakoze cyane niyo ngabo
ego Eh, twu- m- muganga cyprien nagira ngo ubwo noneho duhere ku bibazo bya bya Laura hanyuma tu- tu- tumusubize ariko si ngombwa ko muri ubu bitindeho cyane niba ntawe bihurira iri sereri niba ntawe bihurira n'ibintu byo mu bwonko bijyana na kanseri cyangwa ibindi nk'ibyo dushobora kuzabigarukaho igihe i- igihe kigeze ariko nagira ngo mugende musubiza buri wese
murakoze cyane Ah, turabanza gushimira abantu bateze amatwi ku ku bibazo byiza barimo kutubaza Ah, ari rora ari na mugenzi wacu wundi utubajije ku bijyanye no kubabara mu nda atubwira ati se ntawe uhuriye na kanseri y'amara hano ikintu nababwira bombi ni uko ah, kanseri kuko ari indwara iteye ubwoba cyane ah, ikintu cyose umuntu arwaye ah, aba ashaka kugihuza na kanseri ariko akenshi hari igihe biba tutari byo Ah, icyo twabagiraho inama nk'uko mwabivuze ni uko igihe cyose wumva utameze neza ufite ikibazo igihe ari ukwegera muganga ukuri hafi ndetse nyine n'icyo kibazo ukakimubaza kubera ko muganga uba wagusuzumye ashobora kubwira ati iyi se rero ufite ndabona nta- ntayihure na kanseri kubera ko nta bindi bimenyetso ufite kuko kanseri iyo ije ibimenyetso biragaragara Ah, rora rero twamubwira ko hari ibintu byinshi bitera isereri ndetse rwose numvise we ashobora kuba azi n'ikimutera kubera ko n'umunaniro mwinshi ushobora gutuma ugira isereri gusoma ibitabo cyane utataruhuka harimo ko ushobora kuba urwara amaso tuzi ko asoma cyane wenda ugasanga arasoma ariko amaso ye kapata ya akomodasiyo ya- ya- y'amaso ye yitabye ku buryo akenera umuganga w'amaso akareba ashobora kuba ari ikibazo cya hiperitansiyo ishobora kuba ari ikibazo cya diyabete hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu agira isereri Mm, ushobora no Ariko kuhasomera yambwiye ahantu nyine hatari n'umunaniro urimo.
u- urumuri ruhagije
umu- yabuze umunaniro yabuze Eh, umunaniro eh, ariko nabwagusoma.
n'amaso, ushobora kuba urwaye amaso cyangwa a- amaso no Mm.
ukeneye ufite ibyo bita undi muganga w'amaso ariko ukeneye rinete Mm.
ukeneye hari n'ihita zo zo gusoma noneho kubera ko ukoresha konsantarasiyo nyinshi kugira ngo wadabute kugira ngo ubashe gukabuta ibyo usoma bikananiza bikabananiza amaneri yawe noneho nimugoroba nyine ugiye kuryama ukagira isereri ubwo ni- ni- ni- ni urugero rumwe rwo- rwo- rwasobanuye ibimenyetso bye ariko simvuze ko ariko bimeze Mm.
nashaka kumubwira ko impamvu zatera isereri ari nyinshi ariko bitavuze ko ari kanseri ko iramutse ari kanseri hari ibindi bimenyetso yagira bindi ubwo ni nako twasubiza uwatubajije ikijyanye no kubabara mu nda ko byaba bifite ahantu bihuriye na kanseri y'amara nabwo hari ibintu byinshi ushobora gutuma umuntu ababara mu nda ah, ari kanseri nabwo hari ibindi bimenyetso byazamo icyo gihe nawe twamugira inama yo yo kwegera umuganga uri hafi ye akaba yamusuzuma akamubwira hari mugenzi wacu wongeye kubaza ati ese ibimenyetso bya kanseri z'abana twa- twari twabivuze ariko twakongera tukabisubiramo ntacyo bitwaye twavuze ko umwana ashobora kugira umuriro mwinshi umara igihe kinini udasobanutse ada- adasobanukiwe impamvu Ah, umwana ashobora kujya abira ibyuya byinshi nijoro umwana ashobora gutakaza ibiro cyane ukabona umwana ari kurenuka cyane ku buryo budasanzwe ashobora kubyimba mu nda ashobora kugira ibibyimba ahandi hantu hatandukanye Ah, ashobora kubabara cyane mu ma- mu- mu magufwa Ah, umwana ashobora kuva amaraso aha- ahantu ku buryo bu- budasanzwe Ah, ndetse akanabura amaraso nka kwa kundi twa- na nabivuze mbere numva ariko twamusubiza mu magambo makeya hari uwabajije ikibazo kuri kanseri y'ibere ntabwo nacyumvise neza nasubiramo niba bamwe mwacyumvise riberi niwe wabazaga yavuga- yabanje kuvuga ko agira ngo ibibazo by'umusonga ngo uturuka mu mu gituza ha- n'ahandi no mu itako hanyuma aza kongeraho n'ikibazo ngo cy'amasutiye ngo ahantu yabisomye ko ngo amasutiye ngo hari ibintu biba bi- bikozemo ahari uyambaye bikavanaho n'imoko ndumva yasobanuraga ko eh, ngo hari ikibazo ki- cyaba kiri mu masutiye abagore bambara bikabatera kanseri y'amabere sinzi niba hari ibyo mwaba mwarumvise
Wa- ndumva kugeza ubu ngubu mu- mu bintu tuzi bitera kanseri bishobora gutuma umuntu arwara kanseri y'ibere isutiye itarimo Ah, nta bintu tuzi biva mu isutiye bishobora gutera umugore ka- kanseri y'ibere Eh, kubona abakeka ko imisonga afite hari aho yaba ihuriye na kanseri nawe twamubwira ko mm, tutabimenya gutya ku- ku- kuri tete telefone ariko umusonga nawo ni uwa- uwa- yaba umusonga yaba kubabara bishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye Ah, bitari kanseri nawe twamugira inama yo kuba yakwegera umuganga akamurebera kuko ntabwo twa- twabimenya kuri kuri telefone kuko kanseri igira ibimenyetso byinshi bitewe n'aho ya- ya- yafatiye ariko akenshi ntabwo kiba ari ikimenyetso kimwe gusa hazaho ni n'ibindi bi- bimenyetso ni ukuvuga ngo niba ari mu kuguru harabyimba ukabona ko habyimbye eh, nawe twamubwira ko yakwegera umuganga uri hafi akaba yamufasha kumenya icyo ari cyo Ye- Mm.
n- eh, reka u- ubundi ubwo nyine nk'uko mubivuga ni ukubashishikariza kujya kwa muganga bakamubwira ibibazo Mm.
byose bafite kugira ngo abasuzume neza n'izo mpungenge Mm.
zo kuba ari kanseri zibe zavaho twakire na roza ku murongo wa telefone roza uranyumva roza turi kumwe reka tube twa reka tube twakiriye emeri emeri uranyumva
mba ndakumva yego ikibazo cyawe
ndashaka kubabaza Mm.
Halo?
turakumva
ndashaka kubabaza ari umuntu ushobora kuba afite nk'udukomere ku ku ku mubiri ko ushobora kuba yandu kwandura kanseri kuba yaba atagikingira cyane kubera ubutafu cyangwa isiturike
niba mu- umucafu afite igikomere ku mubiri niba yakwanduriramo kanseri
ego Mhm. yego ni ni icyo kibazo wari ufite kandi ari ukuntu nje nibaza yuko kanseri ishobora kwandurwa nko mu bindi mu bintu nk'umuntu akunda kunywa nk'itabi cyangwa ibintu by'ibyari uramutse ikindi cyose ndashobora kukibaza nagomba kubaza nk'uwo mutumire nk'uwo mutumiriye akabikubwira kubyishyuka
Nge- biri- reka ubwo mu kanya aragusubiza Ah, niko biri turi kumwe wowe ego ego turi kumwe murakoze Yego. urako urakoze cyane Eh, hanyuma gilbert turi kumwe gilbert uranyumva
yego yego ndabumva ye ikibazo cyawe
ntabwo ikibazo nari mfite Mm.
bo hari ukuntu nk'iyo bishyitse umudamu afite nk'inda Mm.
hama akigaruka bamu- akigaruka aparitse zariyene bamukoze Mm.
bo ha- benshi ubu birigaragaza barakunda guca barwara ibibyimba ku gitereko kandi bakavuga ko bishobora kuba byo- byo- aho uvamo na kanseri ese ibyo byimba biba biva kuki iyo kanseri biba ariyo nagira ni umuco Mm, ibibyimba biza umugore ari uko bamukoze cyangwa ni ibibyimba aba afite mu gitereko
bo rero abo bamaze kubona kenshi ni uko baba barabakoze mugabo gusa hakacazamo ibyimba nibo bamaze kubona
Mhm.
yego Eh, ibyo ni ukumenya ku- kubitandukanya umuntu akabaza am- am- a- abaganga hakiri kare niba ibyo bibyimba bitari ibibyimba biba birimo imbere cyangwa se biza nyuma bidafite aho bihuriye no kuba umuntu bamukoze Ah, ubwo mu- muganga aragusubiza mu kanya reka numve niba roza yabonetse kuri telefone ku- noneho kugira ngo dukomerezeho ah, ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefone ye yacitse muganga cyprien nagira ngo mbahe umwanya noneho mubanze musubize aba bamaze kubaza emeri na gilbert
Mm, mura- murakoze cyane aha hari mugenzi wacu utubajije ati igisebe kitavuwe neza gishobora kuvamo kanseri Ah, hano namusubiza ko ibi nabyo atari byo niko abantu benshi babikeka eh, ariko eh, kurw- kurwara igisebe ntukivuze ntabwo ari byiza kuko ugomba kukivuga ko habashobora kuzamo izindi komplikasiyo infection ariko kubihuza no kuvuga ngo igisebe kitavuwe kivamo kanseri iyo rwego ntabwo ariyo Nta- eh, ntabwo ariyo Eh, mugenzi wacu ubaze ati hareba ababyeyi bakorera tezariyene
Gilbert.
kibatera ibibyimba mu gitereko igitereko ngira ngira ngo ni iterisi ni teresi mm.
Eh, nabyo ibyo byimbuka bizaviramo kanseri nawe ndashaka kumubwira ko ibi ngibi atari byo ntago gukorera umuntu sezariyene bimuviramo ibibyimba muri iterisi ntago nta- ntago tubizi Eh, nta- nta ni siyansi bivuga Mhm.
nk'uko mwabimubwiye ahubwo ibyo byimba ashobora kuba abi- abisanzwemo abisanganywe ariko ntabwo gukorera umuntu sezariyene bishobora kumutera ibibyimba muri iterisi Eh, ndetse ku- kuba n'ibyo bibyimba byazavamo kanseri biturutse ku- ku- ku- ku- ku- kuri sezariyene nabyo ntabwo ari byo Eh, ibibyimba bi- biri muri teterisi akenshi bikunze kuba ari ibibyimba bisanzwe bita mamiyo Mhm.
eh, bikaba byabagwa cyangwa se bagakoresha imiti Mhm.
Ah, ibi- hakaba n'ibindi bibyimba nyine bya kanseri bizwi bisanzwe hari kanseri y'inkondo y'umura nayivuze hari kanseri ya endometre ya- ya- ya iterisi ibyo ni ibibyimba bizi ukwabyo ariko ndagira ngo dutandukanye ikintu cyo gushaka kubihuza na sinarine Mhm.
ndumva Ye.
nabambashije Mhm. ndagira ngo noneho ubwo tugaruke gatoya nanone ku bana kuko aribo twibanzeho cyane cyane abana bakiri batoya barwara iyo ndwara ya kanseri Mu- iyo murebye mubona ababyeyi mwavugaga muti abana bara- iyo barwaye bahita bararira bakamererwa nabi ku buryo umubyeyi yihutira kujya ku- kumujyana kwa muganga mubona abana ba- bahitanwa na kanseri mu bazi- mu baba baje babagana bangana iki
A- abana bahitanwa na kanseri mu batugannye Eh, abana bahitanwa na kanseri mu baje kwivuza aba babyeyi two- twa- twumvaga ubwo ko ababyeyi babazana hakiri kare kandi ko baba bafite n'amahirwe menshi yo gukira igihe ba- basuzumwe bakavurwa hakiri kare nk'abana mu- mu- mu ba- mu baza babagana mu baza kwivuza nk'abo kanseri ihitana bangana iki
Eh, murakoze cyane Eh, ibyo nabivugaga nk'icyifuzo twifuza ko ababyeyi bazana abana hakiri kare ariko ntabwo ariko bigenda hano mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere hari- harimo n'ahangaha mu rwanda abana benshi tubona baza uburwayi bwarageze kure Eh, ariko abaje abaje hakiri kare turabavura bagakira ubu ntanze urugero rwa rwa kanseri ntabwo rwifatira mu mpyiko bita neforoburasitome duherutse gukora ubushakashatsi ngo turebe mu bana baje batugana abakiriho ni bangahe Eh, twasanze mu gihe cy'imyaka ibiri twari tumaze mi- mirongo itandatu n'umunani ku ijana y'abana bose twa- twavuye iyo kanseri y'impyiko bari bak- bakiriho byumvikana ko amahirwe yo gukira ahari niba mu bana icumi wahu- wavuye batandatu baba bari bakiriho kandi ari santire igitangira kandi harimo benshi kandi harimo benshi baje bari bakererewe birumvikana ko noneho turamutse dukoze ubukangurambaga bakaza hakiri kare tuga- tuga- tugahu- tugahugura abaganga mu mavuriro atandukanye nabo umurwayi yabageraho ntibamutingane bakamwoherezaho ubushobozi bwo kumuvura buri birumvikana ko am- birumvikana ko rwose amahirwe yo gukira urwaye kanseri y'umwana mu rwanda birumvikana ko amahirwe ari menshi icyo twakora icyo dukeneye hakenewe ubukangurambaga ubu amaradiyo akadufasha eh, akigisha aba- ababyeyi ko iyo kanseri ibaho kubera ko akenshi umubyeyi iyo umwana we afashwe gutyo abyita amarozi akajya akajya mu bapfumu bakamurya amafaranga yamara gushira akaba ariwe ajya kwa muganga yagera kwa muganga amubwira ati turashaka kohereza wenda muri chk cyangwa ibutaro akabwira ati nta mafaranga mfite kandi yarayamariye mu bapfumu cyangwa se akabwira ati "Niba ubundi niba ari kanseri mukeka kunzi ko kanseri idakira muranyohereza gukora iki mwaretse nkaho nkapfa ubwo tugomba gukora ubukangurambaga tukabwira abantu ko kanseri atari uburozi ko kanseri z'abana zibaho kandi amahirwe yo kuzivura agakira ahari noneho eh, ubwo ikizakurikiraho ni uko eh, kongera ubushobozi bw'am- bw'amavuriro yacu ku bijyanye no gupima kanseri ndetse no no- no- no kuyivura ariko ndumva leta y'u rwanda ifatanyije n'umushinga wa partners in health ariwo nkorera turi gukora kugira ngo turebe ko twakongererwa ubushobozi igihugu mu bijyanye no- no kubona- no kuvura ama- amakanseri y'abana Mhm. Ye nk'uko mubivuze koko eh, kanseri z'abana ntabwo ari kanseri abantu benshi ba- bakunze kumenya ko zibaho nk'uko mubivuze bavuga ko ari amarozi hari n'umuvandimwe wahamagariye mu burundi nawe wavugaga ko i- iyi ndwara ya kanseri mu bana ari ikintu gisa nk'aho kitazwi ubwo rero ni ukugira ni ukubikangukira nko mu ba- muri aba bantu se mubona baza baza- ba- bagana ivuriro ryanyu rya butaro mwatubwira ko harimo ababa baturutse mu rwanda mu bice bitandukanye bo cyangwa se boherejwe n'ibit- n'ibindi bitaro mwavuze abaturuka mu burundi muri congo muri sierra leone cyangwa se nduva na somaliland hari mwayivuze abo bose mu baza harimo n'abana cyangwa n'abantu bakuru
Eh, mu baza harimo n'abana ku- nakubwiye ko mu barwayi tumaze kwakira bagera ku bihumbi bine bitanu hamaze kuzamo abana barengaho gato magana atanu Mm.
Mm, baturutse mu mavuriro atandukanye mu rwanda ndetse no mu bihugu duturanye
Mhm. Ye- reka mpa akanya gatoya eh, u- uba usigaye ku murongo wa telefone ndabona igihe kigiye inosa uranyumva
Eh, ndakumva Ye, ikibazo cyawe
yego eh, mutwaye twumvirize ariko nashaka mutubwire izo ndwara ibihimba ziba zikarira ku bana n'abana zikarira uko baba bangana n'ingene ziba zibonekeza cyangwa ukuntu umuntu yo- yogerageza kuzirinda abana n'ibyo bafata mbere y'uko baba barahazana mbere y'uko baba bozandura Mhm. Ye, reka um, muganga yari yabivuze yari yasobanuye cyane ariko reka muhe umwanya mu munota dusigaranye asoza ubwo agusubize inosa urakoze nawe gukurikira radiyo ijwi ry'amerika Eh, muganga ubwo mu gusoza rero nimusubize inosa cyangwa se mutange n'inama muri rusange eh, ubundi ikiganiro tugisoze
murakoze cyane inosa twamubwira ko mm, kanseri z'abana zikarira abana bose mu- muri rusange ariko birumvikana ko uko umwana aba mutoya ariko atihanganira uburwayi kurusha n'umwana ngo mukuru Eh, kuzirinda tukamubwiye ko bidashoboka ntabwo turi kuko wirinda ikintu n'ikigitera ntabwo turamenya ikintu gitera kanseri z'abana kuzirinda ntabwo bishoboka ahubwo igishoboka ni ukuzivuza kare kugira ngo wongerere umwana amahirwe yo gukira mu gusoza- mu- mu gusoza ikiganiro nabashima- nabashimira cyane ko mwampaye umwanya kugira ngo mbashe kugeza ku badukurikiye ibijyanye na- na kanseri z'abana Ah, nkangurira abadukurikiye bose ko mbamenyesha ko kanseri z'abana
zikira- zi- zivurwa kare zikaba umuntu akaba yakira nkaba mbashimiye rero muganga sipiriye nshyirambere namwe mwese abaduteze amatwi n'ababaje ibibazo mugire ibihe byiza ubuzima buzira umuze kuri mwese